e be like say some president dey suffer from the hand of citizen for abroad dem dey suffer i dey tell you the france president emmanuel macron e don suffer again the citizen don do am strong thing again one thing like that na one meeting he dey he dey one gathering na so one man one unknown man come through am into am egg he stone him a whole president of france a whole president someone ordinary citizen stone arm egg amidst his own security everybody dey there him stone arm, cooked egg for neck him stone arm, cook egg for neck abeg in case you never watch the video the video the video don dey circulate since yesterday citizen stone a whole president him stone arm egg within crowd among crowd abeg una watch am.

egg finish pa the only thing wey that president talk be say make that man come if he ask something to tell me let him come and tell me simple as dat na wetin macron tell insecurity na him be like say let the man come e be like say the man ask something to tell me that's why the man stone me egg for neck a old president dem stone am egg eh eh eh say for june like that when dis same man macron dey do meet and greet dey greet all the citizens one crowd one one citizen for crowd be like say that man don get him for mind him right hand him don put am for hot water him con drag the president slap am back remember that video that time wey be say di video circulate that time wey one man slap president you know say that time also as dem slap am the man no do anything They release that person this time again don stone me They they they they stone a whole president They stone am egg cooked egg no be all this raw egg if na raw egg the thing go spoil go split but na cooked egg the, the egg bounce back <laughs> hey i just dey think am say make the thing come happen for one country for for for uar <laughs> thank god me i no be nigerian make the thing happen for my country nigeria wetin go happen. Make someone control our boo boo. Make him throw am egg for for for for crowd. Pa, wetin go happen? I know say by now, all everybody go don dey they go don ban egg for dis country. Say the use of egg, the eating of egg is hereby prohibited in dis country. Hear wetin a whole president talk. Macron talk say be like say the man get something to tell me. Bring am come, make him talk wetin he wan talk. Yet talk <laughs> eh, from presidents from presidents ordinary twitter wey delete our boo tweets na we dey suffer am <laughs> for dis country only god knows how much we spent to ban twitter for dis country <laughs> now make someone come try stone our president egg for dis country i know say dat person im family im papa im mama all im children Only unborn children in future future children in future future family all all the old old grandma go suffer am fact na every yeah, na every day dss go dey patrol for im family i dey tell you ordinary protest wey we do for dis country only god know wetin happen ordinary protest wey we do for dis country see lekki massacre and dem still dey deny am say the thing no happen for dis country Eh, eh, eh. come be like say some president eh maybe na because say no be african or whatever they call am sef see dem stone am egg president no be anything president still, still laugh bring am come this thing na na na na na e be like say na expression na word of expression the guy wan do no be say the guy mean am the guy want to uh, the guy wey stone me egg the guy is trying to catch my attention. Nigeria. No triumph for this country. No triumph for this country. Ordinary word we person they talk then they arrest. Ordinary Facebook comment we person they do for this country dem dey trace dat person go home arrest that person. <laughs> For this country there is freedom of speech but there is no freedom after speech for this country We say we dey. Dis <laughs> country we be say our DSS no they respect law. <laughs> for this country wey say we dey abeg make I just <laughs> move on to another <laughs> another edition before this is going to find me around see you in my next edition thank you